radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu burasirazuba bwo hagati ihagarikwa ry'imirwano hagati ya israel n'umutwe wa hezbollah byatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu umutwe wa redi tabara urwanya ubute ubutegetsi bwo mu Burundi buremeza ko wishe abasirikare icyenda b'icyo gihugu ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara mu burasirazuba bwo hagati ihagarikwa ry'imirwano hagati ya israeli n'umutwe wa hezbollah ryatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu impande zombi zimaze kwemera amasezerano y'amahoro yateguwe na leta zunze ubumwe za amerika n'ubufaransa ibiro ntaramakuru reuters biravuga ko igisirikare cya libani cyatangaje ko cyiteguye kohereza ingabo mu turere za israeli zivanamo ibirindiro basabye abaturage kuba baretse gusubira mu ngo zabo mu gihe abasirikare ba Israeli batarava mu turere barimo Israeli yavuze ko yabonye bamwe mu barwanyi ba Hezbollah bashaka kwegera umupaka ariko ikabarasaho iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izaho indwi gushika izaho indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umutwe wa redi tabara urwanya ubutegetsi bwo mu burundi uremeza ko uwishe abasirikare icyenda b'icyo gihugu baguye mu birindiro byabo ahitwa rugebwe tawundi muri sekiteri ya mwenga mugunda mu ntara kivu y'epfo uburundi burabihakana diane nini nahazwe itangazo umurwi redi tabara washize ku mbuga ngurukanabumenyi zawo rivuga ko mu baguye muri ico gitero harimo umusirikare mukuru afise ipete rya kolonel yatwaye ico kirindiro n'icegera ciwe Red Tabara ntitangaza amazina y'abo basirikari umurwi Red Tabara ubandanya kuvuga ko watwaye kandi ibikoresho vyinshi vy'ingabo z'u Burundi birimwo ibirwanisho ivyuma bakoresha mu guhanahana amakuru impapuro zirimwo amakuru y'ibanga yega igisirikare c'u Burundi n'ibindi igisirikare c'u Burundi kibicishije mu itangazo casohoye ciyamirije ibiri mu itangazo ry'umurwi Red Tabara kivuga ko ari binyoma vyigendera itangazo ry'u Burundi rigira riti igisirikare c'u Burundi kimenyesha ko itangazo rya Red Tabara yuzuye ibinyoma gusa igihe cose uwo murwi utakaje abarwanyi benshi ku rubuga umuvugizi wawo yamaca yihutira gusohora amatangazo nk'ayo ntihagire n'umwe aha agaciro ibiri mu itangazo ry'ububeshi vuba tuzobereka abarwanyi ba Red Tabara twafashe n'abandi bishikanye mu minwe yacu bari ku rubuga ijwi rya Amerika twarondeye izo mpande zibiri kugira ngo turondere umuco urenze ku biri mu matangazo magufi zasohoye yamara kugeza duheza gutegura ino nkuru na ruhande na rumwe twaronse Red Tabara nitavye amatelefone yacu igisirikare c'u Burundi naco biciye mu kiyago kigufi umuvugizi wacu General de Brigade Gaspard Baratuza yagiranye n'umenyesha makuru w'iju rya Amerika yari yamurondeye asaba ikiganiro yavuze ko batifuza kugira ico bavuga kubera vyo hava bituma ico bise ibikorwa barimwo bitaka inguvu kandi ngo ntibotanga ikiganiro co mu majwi na Red Tabara ataco yatanze muri ubwo butumwa bugufi ijwi rya Amerika ryabajije General de Brigade Gaspard Baratuza niba hari abarwanyi ba Red Tabara baguye muri uko gutana mu mitwe aca ishura ati ntibobura nico gituma twanditse yuko iyo batakaje byinshi no kubura abarwanyi bidasigaye inyuma bama baca basimbira ku nyandiko babesha ko bishe abandi bakanafata ibikoresho vyabo ariko bobo ntibigera bavuga ku ruhande rwabo kuko biba biteye ubwoba inyuma y'ubwo butumwa umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yaciye abandanya baza baratuza ati ni bangahe bahaguye ku ruhande rwa Red Tabara nawe aca asubiza agira ati twebwe turi abanyamwuga beza ntitujejwe kubika abaguye ku rugamba naho tuba twababonye kuko n'abafashwe tuzobavugisha vuba
minisitiri w'ubutabera wa repubulika ya demokarasi ya kongo constant mutamba ararega u rwanda kuba isoko y'ibibazo by'intambara mu burasirazuba bw'icyo gihugu constant mutamba yabivugiye mu ruzinduko yari mu mujyi wa goma aho yumvikanye avuga ko azashyikiriza ubutabera umukuru w'igihugu cy'u rwanda inkurirambuye jimmy shukani bakomera mu magambo yatangajwe umunsi umwe nyuma yo kuyavugira ku cyumweru muri gereza ya munzenze yubatse mu mujyi wa goma minisitiri constant mutamba yongeye gutunga agatoki perezida w'u rwanda paul kagame yumvikanishije ko uyu muyobozi w'igihugu gituranyi ari we soko y'ibibazo biri muri kongo bityo ko agomba kubiryozwa constant mutamba mu magambo ye yakoresheje igiswahili aragira ati Bantu benye biko manipule na Rwanda na Kagame ule tutababamba bote.
abantu bose bakorana n'u rwanda ndetse na kagame wiyemeje guteza umutekano muke mu gihugu cyacu tuzabafata kandi tubakanire urubakwiye mbahaye ubutumwa kuri aya masaha mbabwira ko ubu ngubu ndimo gushakisha perezida w'u rwanda agomba gufatwa nawe agakanirwa urumukwiye cyane ko ari we ntandaro y'ibibazo byose turimo guhura nabyo hano muri kongo tugomba kumufata tukamutuma hangenga
Na tutamituma mwangenga.
uyu muyobozi yumvikanishije kandi ko umubare munini w'abaturage bo mu burasirazuba bwa kongo ubwaba ari intandaro y'umutekano muke ukomeje kugenda uzamuka mu teritwari za rucuru masisi rubero n'ahandi muri kivu ya ruguru Parce que mupendi kudenonse abantu aba biko kuba na mwebwe ba- mudashaka gufatanya n'inzego za leta mu gutanga amazina y'abantu baduteza umutekano muke igihe tuzabafata mwese tuzabashyira mu gatebo kamwe abenshi muri mwe mukorana na M23 ndetse n'u Rwanda ibyo si ukubeshya rwose aha duhagaze turababona mw'abakongomani ariko mu bikorwa byanyu muri abanyarwanda uw'ubutabera buzashyikira azakatirwa urumukwiye mbaye mbateguje ko nimudashaka gukorana n'ubutabera twebwe tuzakora akazi kacu denonse. Kama uko na information moya inafaa kufanya nini?
Bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Goma bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri uyu wa kabiri bavuga ko amagambo ya Minisitiri Constant Mutamba agamije guhembera urwango mu baturage kandi ko umuyobozi nk'uriya atagakwiye kuba avuga amagambo nk'ayo. Jean-Claude Matabaro Mwamba umwe mu bayoboye amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu muri Kivu ya Ruguru avuga ko ahubwo ubutabera aribwo budashobora guhana bya nyabyo abakorana na M makumyabiri na gatatu.
ntabwo umuntu mukuru nk'umuminisitiri w'ubutabera yavuga ibintu yadafite nka prove ntabwo yavuga ngo hari abantu hano i Goma bakolabora n'u- na- n'u Rwanda namba n'abantu bazanye umutekano muce muri Congo eh, atabifitiye ibimenyetso uzi ko buri gihe bafata abantu bakabajana za Kinshasa hariho n'abandi bamwe bo barekurira hano Goma bamaze kunyura mu byabo bagasanga hari undi wari ushatse kumurenganya kandi ibyerekeranye umutekano ntaho eh, aho yari ahuriye nabyo mu magambo ye minisitiri w'ubutabera yumvikanye ashyira mu majwi bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida felix tshisekedi kuba nabo bafatanya n'abarwanya igihugu mu ntara z'uburasirazuba metre twitegure wilson umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi we siko abibona icyo nagombwa kubabaza batubwire icyatumye bajyana M23 i Kinshasa ikindi cya kabiri kuvuga ngo abanyepolitike bakorana na M23 ni leta none si nimba izi umunyapolitiki ukorana na M23 kubera iki batamufashe bamutwere guverinoma ya Kinshasa ishingiye kubesha kuvuga mutamba ngo aba- hari abapolitisiye bakorana na M23 yabafata akabatwereka ko ari we minisitiri wa justice Nubwo bimeze bityo hari abandi baturage bo mu mujyi wa Goma bavuga ko ibyatangajwe na minisitiri w'ubutabera ari ubutumwa kuri buri wese waba ugerageza guhungabanya ubusugire bw'igihugu arrêter là quelque chose de nous, ah, c'est juste que ce n'est pas vraiment.
Icyo tubona mu by'ukuri ni uko amagambo ya Minisitiri Mutamba yababaje bamwe mu baturage ndetse n'abayobozi batandukanye. Ibyo ni ukubera ko basanzwe ari bo ntandaro y'umutekano muke. Njye mbona ko Minisitiri yavuze ibyo yagombaga kuvuga. Ni umuyobozi kandi ayoboye Minisiteri y'Ubutabera. Ubwo rero urumva azi ibyo avuga kuko dosiye afite ni nyinshi ku bibazo by'umutekano muri Kongo. Ahubwo ikibazo ni uko ibyo yavuze bitashimishije buri wese kuva aho intambara zuburiye mu burasirazuba bwa kongo abanyekongo benshi bakomeje kwibasirwa n'amagambo y'ivangura ahembera urwango mu baturage kuba kongo n'abayobozi barakomeje gushinja u rwanda kuba rufite uruhare mu ntambara zo muri kongo byateye agatotsi mu mubano wari usanzwe hagati y'ibihugu byombi mu burasirazuba umubare munini w'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda nibo bakomeje kugenda bibasirwa cyane n'abaturanyi babo babakekaho gukorana bya hafi na m makumyabiri na gatatu jimmy shukurani bakomera ijwi rya amerika igoma tukivuga kuri repubulika ya demokarasi ya kongo bamwe mu barimu bigisha abana b'impunzi z'abarundi bigisha abana b'impunzi z'abarundi mu nkambi ya murungwe baravuga ko umubare mwinshi w'abanyeshuri udatuma abana bashobora gukurikira amasomo neza hari aho usanga ishuri rimwe ryigamo abana ijana na mirongo inani inkuru irambuye vedase ngabo ugenze kuri bimwe mu bigo by'amashuri birimo epe kasaba ya kabiri na epe simade biri mu birometero bibiri n'inkambi ya murongwe usanga bamwe mu banyeshuri bicaye hasi mu ishuri abandi nabo bicaye ku ntebe mu gihe abandi nabo bahagaze mu ishuri kubera ubucucike buri muri ibyo bigo kuri aya mashuri yakiriye abana b'impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya murongwe kubera ubwinshi bw'abanyeshuri hari ibyumba usanga abana barenze magana abiri ahandi naho ugasanga ijana na mirongo itanu nsabiyaremye prote n'umwarimu wigisha mu mwaka wa mbere ku ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri ryerekana yuko muri uyu mwaka w'amashuri w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu umubare w'abanyeshuri bari basanzwe bigisha wikubye gatatu kubera impunzi nshya ziva mu nkambi z'agateganyo za kavivera na sange abanyeshuri ijana na mirongo umunani irambamiye ikosa ya mbere ni uko abana batumva ibyo umwigisha bigisha iyindi ntambamyi igira kabiri ni uko mu gihe uri ko wigisha abana bamwe baba bicaye hasi abandi baba bicaye ku ntebe bityo bigatuma umwarimu adashobora gushika aho agiye ategerezwa gushika muri iyi nkambi ya murongwe irimo impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi cumi na bitanu bamwe mu banyeshuri bahitamo kuva mu mashuri kubera ubwinshi buba buri mu mashuri ndetse no kudahabwa bimwe mu bikoresho by'ishuri niba ruta beni yiga mu mwaka wa gatanu ubu yirirwa ku mugezi wa mutambara no ku kiyaga cya tanganyika aroba indagara n'amafi akoresheje amagera yewe nk'ubu kubera hejuru y'inzara nirirwa nicaye acaho nagiye nkafashanya na mama gukora ntajye gukora nawe ari epfo nkajya kurodera utuboga two kurya nkagenda nkagura amagera nkaza nanjye ndajya guhiga ifi zo kurya iyo turi ko dukora ako kazi ko kuroba ababembe baratugira nabi harimo bamwe batema hejuru n'ifi dufata barazitwaka tukaduga twakomeretse nta mubano dominique ni umubyeyi urerera ku ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri na smad avuga yuko bateye impungenge n'iki kibazo cy'ubucucike buri mu mashuri ari murongwe kuri we abona bishobora kugira ingaruka ku burezi bw'abana babo muri uno mwaka twabonye aseri izana izindi mpunzi nshyashya izo mpunzi zatumye ibitigiri by'abanyeshuri byiyongera cyane mu gihe n'imfashanyo zo gufasha abanyeshuri zitera zigabanuka baca usanga rero nk'ikiduhanze cyane ni ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashuri uburyo ushobora gusanga ishuri rimwe riri ko ririgamo abanyeshuri amajana abiri cyangwa barenga bigaca bituma umwigisha atisanzura mu kwigisha cyangwa ugaca usanga n'abanyeshuri batagikurikirana inyigisho nk'uko bikwiye bigatuma bamwe baheba amashuri abandi nabo bakiga bakananirwa umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murongwe deo ntakirutimana avuga yuko iki kibazo bakigejeje mu ishyirahamwe rya seri ubwo abantu bagomba kubamenyesha ko ubwishyu bw'abanyeshuri bagiye kwibonekeza abo azanye abarekuzi bashyashya guhera ku nkombo ya mbere ni ukuvuga ngo umugabane umwe gushaka ku migabane cumi n'umwe kubaza n'umugabane umwe dusanga harimo abanyeshuri nk'amajana abiri kubaza n'ubundi mugabane tugasanga harimo abanyeshuri amajana abiri na mirongo itanu kubaza n'ubundi mugabane ugasanga harimo abanyeshuri ijana iyo hamwe n'ibyo twasanze abanyeshuri bamaze kuba benshi ku buryo bw'uko abarimu ku birasi bari bafite badashobora kubankada kubakurikirana uko bategereza kubakurikirana ubwishyu bw'abarefije batumwe n'abantu abanyeshuri baba benshi dusaba yuko asr umubyeyi wacu niwo mubyeyi w'abarezi hamwe na guverinoma y'abarezi ko bokora ibishoboka byose bakavuza ibirasi muri ibi bihe impunzi z'abarundi zirimo kuvanwa mu nkambi z'agateganyo za sange na kavivira zikajyanwa imurongwe bamwe mu babyeyi basaba yuko ibigo by'amashuri byahagarika gukomeza kwandika abana kuko amashuri yuzuye si mu mashuri honyine hari ubu bucucike ahubwo no mu bihangare izi mpunzi ziraramo twebwe abarefiji ikibazo dufise ni kubera twabaye benshi mu masare ntitugira aho turara abagore n'abagabo barararana n'abana bose twebwe ikibazo dufise rero dushaka badusaturire amaparasera baduhe n'amahema twiyubakire kuko twamenyeye mu mabunkeri ibintu byo kudugana usanga indwara ni nyinshi twifuje kuvugisha haseri ku murongo wa telefoni kuri iki kibazo cy'ubucucike bwo mu mashuri ari mulongwe ntibadusubiza gusa umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya mulongwe didier numbi wa numbi yabwiye ijwi rya amerika ko iki kibazo bakigejeje ku baterankunga batandukanye barimo haseri ibabwira yuko ifite amikoro make ishuri ribanza rya epe kasaba ya kabiri ryubatse muri segiteri ya mutambara mu byumba by'amashuri cumi na bine rifite ryigiramo abanyeshuri igihumbi na magana atanu na cumi na barindwi mu gihe mu ishuri rya simade ibyo mu byumba cumi na rimwe rifite ryigiramo abana barenga igihumbi na magana atatu na barindwi vedese ngabo ijwi rya amerika uvira
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda akarere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda ni kamwe mu turere tukigaragaramo imibare yo hejuru y'abana bagwingiye bamwe mu bagabo batuye mu murenge wa rambura barakangurira bagenzi babo kudatererana abo bashakanye muri gahunda zita ku mikurire y'abana umushinga usaid igikuriro kuri bose umaze iminsi ufasha mu kurwanya igwingira mu bana inkuru irambuye eric bagira ubusha
muzi ko twarebereye hamwe uburere budahutaza umwana madamu doroteya mutoni ni umuhuzabikorwa w'ingumbonezamikurire zo mu murenge wa rambura mu karere ka nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa nama akagari ka nyundo tuhasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga usaid igikuriro kuri bose uterwa inkunga na leta zunze ubumwe za amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro akamaro k'izi nyigisho
ko uyu ukora umwana igikinisho bimuha ubwenge bigatuma akanguka noneho ubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka byiza cyane yego mama ndabona dukwiye rwamashusho
ibikinisho bishobora gutuma yavumbura n'ibindi akaba yakora n'ibindi bikinisho akabyivumburira kuri mutoni wita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwiye ijwi rya amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho n'akamaro kabyo dukora imodoka mu tujerekani dukora indege mu ducupa mwabonye ukuntu tujya tuyigurutsa ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana yo kuzamura ibyishimo by'umwana yo kuzamura umubano mwiza n'umwana igikuriro n'ibitakiriho umurage yaturaze urahagije ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo Niyinkunda yadusobanuriye impamvu ababyeyi b'abagabo ntabwo bakunda kubyitabira cyane ariko nk'iyo iyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu hari igihe usanga nk'umupapa yaherekeje umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda akura ariko ubona bakiri bakeya utekereza impamvu abagabo mu gisate birengereye ntabwo turabyumva ngo tubihaga agaciro jean marie nduwayezu na marie chantal murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka umunani ntarabasha kuvuga nyuma yo gusura uyu muryango umushinga usaid igikuriro kuri bose by'umwihariko wawugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngombonezamikurire nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga wishimira ko yabashije kujya mu ruhame ku bijyanye n'abana bafite ubumuga turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari twarahageraga ngo dore uko kimeze ko kirakirimarima mbese bigatuma ducika intege cyane ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guhezwa mu muryango nyarwanda frank muhwezi umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga w'usaid igikuriro kuri bose avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere baba bafite ubuzima bwiza ndetse n'ikindi cyagaragaye ni uko umwana uciye mu bigo mbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo agitangira uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no ku bwitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka icyo twakoze rero tugashyiraho nk'amatsinda y'abagabo ayo matsinda y'abagabo rero icyo adufasha ashishikariza abandi bagabo kwitabira ibyo bikorwa dutangira ubwitabire bw'abagabo bari bake imyumvire muri rusange igenda izamuka uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga bakubwira ko babona itandukaniro rifatika uyu ni n'inkunda w'imyaka mirongo itanu n'umuturanyi we nyiransabimana w'imyaka mirongo ine n'itanu ntabwo byabagaho bitubibonye ubu twarahombye cyane hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura none rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu na uyu mugambi ukurikije ibyo turi kubona buno umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu kuko n'umubyeyi w'ubu uzaga hano niyo yongeye gutwita umwana avuka atandukanye n'abandi bana kuko hari n'ibindi bajya batwigisha batuganiza uburyo bakangura umwana akiri mu nda umugabo agakina n'umwana ntabwo tuzi ko umugabo yakina n'umwana uri mu nda agashishira inda umushinga usaid igikururo kuri bose umaze imyaka itatu utangiye ukazarangira mu bihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo catholic relief service crs ni umushinga wibanda ku mikurire mu minsi igihumbi ku bana bari munsi y'imyaka itanu usaid igikuriro kuri bose ukorera mu turere icumi two hirya no hino mu rwanda washyizeho ingo mbonezamikurire zisaga ijana na mirongo irindwi imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni ebyiri mu miryango isaga magana ane bitaho mu bibazo by'igwingira ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni mirongo ine n'eshanu z'amadolari mu myaka itanu ni ukuvuga habarirwa muri miliyari mirongo itandatu mu manyarwanda USAID yashyizemo miliyoni mirongo itatu n'umunani n'ibice birindwi naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni eshanu n'ibice birindwi z'amadolari imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u rwanda igaragaza ko mu bihumbi bibiri na makumyabiri habarurwaga abana bagera kuri mirongo itatu na batatu ku ijana bagwingiye muri nyabihu babarura mirongo itatu na batanu ku ijana bagwingiye intego ni ukuzagera mu bihumbi bibiri na mirongo itatu babarura cumi na batanu ku ijana bagwingiye mu gihugu hose ahwagira ubusa ijwi rya amerika nyabihu mu burengerazuba bw'u rwanda mu burundi abahinzi batera avoka baravuga ko kwibumbira mu makoperative bizatuma batera imbere ntawe usigaye muri komini cankuzo bitabiriye icyo gihingwa gishorwa ku masoko mpuzamahanga kikazana amadovize inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi mwagezweho na tirive ndayishimiye bamwe muri abo benegihugu bo muri komine n'intara ya cankuzo bahisemo kugira urunani mu gushyira hamwe amatongo bahitamo kurima igiterwa c'amavoka gisigaye carashizwe ku rutonde rw'ibishorerwa hanze y'igihugu akarorero n'umurima w'amavoka uteye ku mutumba wa kigusu muri komine cankuzo intara ya cankuzo ungana na hegitari ijana na zitanu uwo murima ufise amavoka ateye igomwe ubona ko azosoromwa mu mezi make ari imbere nk'uko abakunzi b'ijwi rya amerika babyiboneye desire sayinguvu ahagarariye uwo murima avuga ko uyu mugambi wiyumviriwe kugira ngo bazoyashore hanze y'igihugu babashe kwinjiza amafaranga y'agaciro ni umurima twateguye ntitwateguye kugira dufungure twateguye kugira tuzashoboye gushorera mu mahanga kugira dushoboye kwinjiza ya mahera y'amadevize y'agaciro murazi ko ngaha twe twari tumenyereye tuja kurangura muga tudashora ntituze kurangura gusa dutwara amadevize mu mahanga tugende tugenda kuyakurayo Desire Sayinguvu avuga kandi ko abarimyi b'igiterwa civuka bo mu cankuzo bagerageza gukorera mu runani kuruta umuntu yikoranya ari wenyene.
Ubu abarimyi b'igiterwa civuka ntibagikora umwe umwe uyigenga. Ubu dusa n'abakorera mu runani basanze yuko nyamwigendera ko atari imirimo henshi. Mwaruze yuko igiterwa civuka ciyongereye ku biterwa njabuka amazi muri ico gihe rero kugira ngo dushobore guhangana n'abatwitangiye imbere kuri mu gushaka kuri iyo soko twizwa kuri kurima kugira ngo tuzoronke umwimbo ukwiye ni no muri nayo ntumbero kugeza isa nk'abarongoye abandi muri urwo runani two dushiraho amakoperative abo barimyi bavuga ko kugira ngo bashikire imbonakazoza igihugu gitegekanya mu myaka iri imbere basanga kubishika ko hasabwa gukorera hamwe kugira ngo baronke umwimbo ukwiye desire sayinguvu avuga ko bifuza ko buri koperative itegerezwa kugira hegitari zitatu zitewe ku igiterwa civoka n'imiburiburi bityo bashike ku iterambere atawusigaye inyuma uwo mugambi wo kurima kijambere igiterwa c'amavoka muri iyo ntara ya cankuzo kirashimangirwa n'abatware baho uyu ni umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara ya cankuzo meritiade ntahondereye hari abagwiza atunga banini barenga mu ntara cankuzo novuga aho usanga nk'umwe ari umwe gusa yarimye nk'amagitari ijana y'amavoka hariho n'abandi babigize bavuga ko babigize nk'umuhogo w'agwizambuto bagiye bayaguhiza bakayashyira ngaho bene igihugu bakeneye bakayagura akamo k'umugambi wo kwijukira kurima igitego c'amavoka mu gihugu c'u Burundi katewe n'umukuru w'igihugu hakaba haciye hashingwa amasoko hirya no hino mu gihugu yo kwegeranirizamwo uyo mwimbu kugira ngo abagwizatunga bashorera hanze bayasanga ahantu hamwe ndetse n'abaza kurangura baturutse hanze y'igihugu boroherwe abarimyi nabo bahatorera koyokwe kuko babasha kumenya ibiciro ivoka igeze ko batabazimvye nk'uko vyahora mu gihe bayaguriye mu mirima yabo naho biri uko abo barimyi b'igiterwa c'amavoka mu ntara ya Cankuzo bavuga ko bagira intambamyi zo kubura amazi akwiye yo kuvomera ikindi bavuga nuko bataronka umwavu ukwiye w'ikirundi bakoresha mu gutabira iyo mirima y'amavoka uburimyi bw'igiterwa c'amavoka bukaba bwijukiwe cane muri kino gihe mu ntara zitandukanye z'igihugu c'u Burundi intara nazo zisanzwe zizwi ko zimbukamwo cane amavoka zikaba zirimo Gitega Mwaro Kayanza n'izindi Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali muri leta zunze ubumwe za amerika kuva ku munsi w'amatora y'umukuru w'igihugu kugera ku itariki ukwimika perezida mushya hanyuramo byibura iminsi mirongo irindwi n'itanu muri icyo gihe igihugu kiba gifite umuyobozi umwe cyangwa se babiri ibisobanuro toma kamirindi hari uwavuga ko amezi abiri n'igice byibura genzi bacyuho ari igihe kirekire nyamara ku mukuru w'igihugu watowe ntibiba byoroshye urugero abashakisha abantu bazamufasha kuyobora igihugu muri rusange guverinoma nshya ye igomba gushyira mu myanya abantu barenga ibihumbi bine barimo byibura igihumbi na magana abiri perezida mushya ashyiraho ku giti cye bakagomba kwemezwa na sena kugira ngo bashobore gutangira akazi kabo aha twavuga nk'abajyanama be ba minisitiri ba ambasaderi abayobozi b'ingabo abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu umukuru wa cia ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza mu mahanga n'abandi bayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi zitandukanye nkamwe muzi usaid ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga nayo umuyobozi wayo ndetse n'abamwungirije babiri bashyirwaho na perezida wa repubulika bakagomba kubanza kwemezwa na sena mbere yo kujya mu kazi kabo niko bimeze no ku mukuru wa USAGM ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gikuriye radiyo ijwi ry'Amerika mu magambo make kugena abo bose bifata igihe kirekire kandi bisaba n'abantu benshi babimufashamo ni ukuvuga mu byo gusesengura imyirondoro yabo kubakira bakagirana ibiganiro byihariye ku bunararibonye bwabo n'ibitekerezo byabo bityo bityo uru ni urugero rumwe gusa naho perezida wa repubulika ucyuye igihe mu gihe cy'inzibacyuho abaturage be bamwita lame duck mu cyongereza bishatse nko kuvuga igishuhe gicumbagira byaba bivuze se ko aba atagifite ububasha busesuye bw'umukuru w'igihugu oya ahubwo ni imyumvire n'inyito ya politiki gusa naho ubundi itegeko nshinga rimuha inshingano zo kuyobora igihugu no gukora uko bisanzwe kugera ku itariki ya makumyabiri y'ukwa mbere gukurikira umunsi w'amatora ariko rero nanone mu by'ukuri ntaba agifite rya jambo ry'igitinyiro cyane cyane mu bihugu by'amahanga bimwe na bimwe bishobora kumwirengagiza bitegereje kwegera ubutegetsi bushya ibi se nabyo byaba bivuze ko perezida watowe nawe aba ari umukuru w'igihugu mu yandi magambo leta zunze ubumwe za amerika iba ifite ba perezida babiri akenshi bitera urujijo
ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
ijwi ry'amerika mu by'ukuri perezida watowe aba akiri umuturage usanzwe agendera ku ihame rivuga ko leta zunze ubumwe za amerika ifite perezida umwe rukumbi igihe cyose ni ukuvuga ko umukuru w'igihugu ukiri ku butegetsi ari we wenyine ugifatira ibyemezo uwatowe we agira ubu bubasha gusa iyo amaze kurahira uyu watowe agendera kandi no ku itegeko ryitwa Logan Act ryo mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda n'icyenda ribuza umuturage uwo ari we wese utabifitiye ububasha uruhushya n'uburenganzira gufatira ibyemezo no kuvuga mu izina ry'igihugu cyangwa kukivugira ni icyaha gikomeye ku wabikora wese ariko hari abasanga iri tegeko ridahagije by'umwihariko kuri perezida watowe kuko avugana cyangwa ahura n'abategetsi b'amahanga kandi atarebekwa ndetse mbere y'ivugurura rya makumyabiri ry'itegeko nshinga byabayeho ko perezida watowe ajya mu ruzinduko mu mahanga agahabwa ibyubahiro byose nk'ibyuri ku butegetsi urugero ni nka Robert Hoover yatowe ku itariki ya gatandatu y'ukwa cumi na kumwe igihumbi magana cyenda na makumyabiri n'umunani urakoze toma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ucunze amazi yavura amabuye umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana